seno ke motsweding fm konka bokamoso ra bogela advocate sanki morata mme pele ga gore re mo amogele um re go na le morago ke ile le leang le samagane le ikonomi ya naga ya rona ya aforika borwa go begiwa fa eh, go ya ka baitsanape ba bega fa eh, kgolo ya ikonomi e tlile go tswelela tota itlile e go tswelela go nna bokoa thata um segolo se tona jang mo ngwageng ono wa 2017 le fa e le gore um go ya ka tebelelo ya baitsanape ba ba farologaneng ba lebeletse gore ngwaga o tlang e tla tokafala fale le fale seemo sa eh, botlhokatiro go akaretsa le go tlhoka tekatekanyo le sone se kwa godimo mme seo se ama gape boitseanape le boitsemme jo bo farologaneng mo mefameng e, e farologaneng ya tsa ditiro ga mmogo le seemo sa thuto um se se kwa tlase advocate wa amogetswe mo motsweding fm eh, dumela ke right o ka o ka yapesa fela mme re simolola o re fe setshwantsho sa seemo sa ikonomi sa naga ya rona ya Aforika Borwa ga jaana gore ke se siameng ka mokgwa o ntseng jang eh, so mo nakong e, e, e ya ga jaana re batla re le mo nakong e leng gore e makete tota kgotsa e, e masisi mo le reng gore moruo wa rona tota go tsone ikonomi ya rona e ka fa tlase ga kgatelelo e kgolo mo e leng gore tota babeletsi ha ba sheba naga ya rona ba lebelela aforika borwa le babeletsi ba kontle ba batla ba na le tsielego ya gore a ba ka beletsa mo nageng e leng gore tota mo nakong ya ga jaana e na le maemo a sa iketlang a sepolotiki mo e leng gore ke yona political instability ore ketlaetsego eo mme tota le ditshwetso tse di tsamayng tse di tsewa mo nakong e fetileng mo rileng ra bona tota dibilione tota di tswa tsa babeeletsi mme se ra ba ra utlwa le merafi e leng tota kgotsa tsona di-mine mhm. di tlhotlhomisa gore ka morago go ba tla nna le tsela ya gore ba ka fokotsa batho mme re bona le tota eh, maemo a botlhokatiro hmm. a ile e kwa godimo thata mme political uncertainty tota go tsona maemo a sa iketlang a dipolotiki ga se se se sentšha mo dinageng tse dingwe tota a ke a nne teng ga jang dingwaga a kgotsa tsona dilemo pele re ya go ditlhophong go na go na le mathamodisetete go tse kentseng jang mme se se botlhokwa ke gore re tshwanetse ra itse gore re tshwanetse go tsaya ditshwetso tse di nang le maikarabelo mm-hmm. ra naganisa kgotsa gona go atlenegisa tota pele re ka dira selo mme maemo a tlhobaetsa jaaka o tlhalositse ke a tshepa ebile ke na le tumelo ya gore mo ngwageng o tlang mhm. re ka bona go nna le ditokafalo ee go nna le mhm. e, tokafalo maemo ikonomi le ona boela setleng a ka pitsa ga na bo rate e leng gore re ne re le ba lebeletse mm. nakong e fetileng mme mm. tota a tla ketse a boele a nne sentle a mm. re lebelele di-downgrades tse di ntseng gone tse e leng gore ditlamo tse di farologaneng tsa di-rating agencies di feleletse di ba aforika borwa mo seemong sa sa sa sa sa se e leng gore ba se kaya jaaka eh downgrade economy seno se se se rajang mo maaforika borweng ba ba nnang kometse selegaeng ba ba nnang ko metsesetoropong fela jaaka o setse o buile ntlha ya gago e tlhagisitse mo babeeletsing gore babeeletsi ba feleletsa ba ngodiega fa e le gore ba tshwanetse ba tle go beeletsa mo nageng ya rona ya aforika borwa mo maaforika borweng ba ba leng on the ground seno se rayeng eh, um gantsi se se raya gore tota a ah, batho ga ba fetsa go utlwa gore tota batho ba ba kwa ntle ga ba eh ke ke tsaetsego e nna teng mo community mo mo loagong ya gore mhm. a re ka tshepa dibanka ka madi a rona a re ka tswa re santse re bolokile madi go nna le teketsaetsego mme ka nako e nngwe ketsaetsego e e dirwa ke go tlhoka kitso mme re a itse gore tota mo ditirisong tsa madi a re tshwanetse re tla tshwanela go bereke ka thata gore re ka ruta naga ya gaetso ka ditsela le mekgwa e siameng ya go boloka le go dirisana ka madi mme seo ka bo sona se dira gore go bane le batho ba nagane gore ba somarele ba tshwarelele se ba nang le sone batho ba bangwe ba ka tshaba go ka adima madi mo le leng gone gore re bona le motlhompe dibanka di ka tisa eh, ditsela tsa bone tsa go ka adimisana ka madi jalo jalo mme se dira gore re nagane gabedi re ke seo o tla bona le dipalopalo tsa dijo tsa theko tsa dikoloi jalo jalo mm. a statistics south africa e ntsha dipalopalo jalo o ka fitlhela ka nako nngwe gore di tla ya ko tlase di ah, bontsha gore tota bareki ga ba sa batla go ka reka gagolo mhm. ba batla go ka somarela ledi le ba nang le lona mhm. mme re a itse gore tlhwatlhwa tsa dijo di ya kwa godimo and-e tota batho ka se kgone go tshela kwa ntle ga dijo mhm. mme dilo tse dintseng jalo di re ama mo phokothong ka tsela ya gore re ka adimisana ka madi re fe batho eh, ba neng re lakatsa gore re ka ba neela madi kgotsa tota go nna generous eh, tota go ka aba le go abela batho ba bangwe go batla go nna makete tota mo nakong e ntseng jana mhm. ntlha yo e fetsang go e tlhagisa ya bofelo eo a gora gore seno se se re ba mo mo sepitleng sa gore fela jaaka motswana a tle a re matlo go sha mabapi um yo mongwe a tla re hube ga tshwane le setlhe a seo se dira gore go nne thata gore re ka abelana segolo se tona jang ra re lebeletse ma maaforika borwa ka rona ba e leng gore ga ba kgone ka ka puo ka teme tse dingwe ra tswa re bana ba motho ba arogana tlhogo ya puo mm-hmm, mm-hmm. Ee, so ka tselentseng jalo re re ke ke jaaka o se tlhalositse matlo go sha mabapi mm-hmm. ke ke wa tlogela motho tota gore go nne le ditlala-tlala mme tota batho ba le teng tshwetso le teng ke nagana selo se se leng teng ke gore batho ba tla ela tlhoko gore na a ba thusa uh, mo mo go nang le makete teng mo go nang le mathata go tla batla go nna matsitse gore ba tla thusa mme tota batho ba ba tla dira gore ba atlelegetse sentle ba tla apply dintho ditshwetso tsa bona sentle ka nako e tshwanetseng gore ba ka thusa mo maemong a ntseng jang e seng fela je go ka thusa ga e le ba tshwanetse go thusa mme ke nana mo a e tlhoke tlhalosa pele di-needs mo e leng gore thata go na le di-needs ga gona di-wants ke teng mo e leng gore ba tla kgona go addressa di-needs tse e leng gore di teng Mhm. kwa bofelong re re tswalla eh advocate morata kwa bofelong fela mo Afrika borwa mo go ka mo go ka somareleng o tlhagise ntlha yo nka rata gape gore o ka e gatisa thata eh go ka somarela thata thata mo maemong a re iponang re le mo go one a economy a re a re e totise thata mo basheng gore ke maano a feng a nka tsenyang tirisong go somarela madi mo nakong e re iphitlhelang re le mo go yone ee mo nakong e ke nako ya gore tota o beye dilo tsa mantlha pele first thing first tse dingwe gore tse e leng gore wa kgona go ka tshela ka tsone ke dilo gore di ka tla morago o ka di tlogela tse e leng gore ke ke wa tshela kwa ntle go tsone jaaka dijo bodulo thuto jalo jalo ke tsa botlhokwa somarela madi di beele teng mme ke leng gore ke library ke dilo tse o ka nneng o di bone makgantela o ka tswa o di tlogetse ya bobedi a re itekanyetseng re le batho re tlhokometse ba gore re bereke ka madi a leng gore re na le one re le bašwa re tse mo dikolotong re tlogele go adima madi a batho gonne ga re adima madi jalo jalo a tlo bua ka re e leng gore e ko godimo re kampa re boloka madi go na le gore re adime um madi ene re ke gore re nne dingane tota kgotsa bongane mo go ka mo mading gore re ka ra ka madi re re somarele madi re ka ra ra nna bonolo thata fela mo mabakeng a e leng gore ga ae advocate sanke morata ke lebogile thata le mo nakong e tlang a kere go leboga nna ryan ke a leboga ke a leboga ne re rebeletse seemo sa ikonomi sa naga ya rona ya aforika borwa gore